kuri radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu minsi irindwi u rwanda ruzaba rwibuka imyaka mirongo itatu ishize habaye jenoside yakorewe abatutsi buri munsi muri iki cyumweru ijwi rya amerika izajya ibagezaho inkuru zihariye za bamwe mu barokotse n'ukuntu biyubatse mu kwiyubaka nabivanje no kwiga mbivanga no gukora siporo mbivanga no gufasha abantu no kubabarira kuko naravuze ngo abanyiciye ababyeyi ko mama wanjye bamwiciye mu nkambi nabanyiciye ababyeyi ntabwo banyiciye uruhu ntabwo banyiciye umutima imana niyo ifite ubwo bubasha dr marie claudine mu kababano warokokeye mu ngororero afite imyaka cumi n'ine ku mugabane wa afurika abagore bagera kuri miliyoni eshatu n'ibihumbi magana umunani bagizweho ingaruka n'umuhango wo kugorora amabere mu burundi ubukene buri mu makipe y'abagore y'umupira w'amaguru bushobora gutuma amwe asenyuka ikaje mu kiganiro iwanyu mu ntara rero ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na edi rwema ibitero by'indege za israheli ku bitaro bya al aksa biri mu ntara ya gaza byahitanye abantu bane bikomeretsa abandi cumi na barindwi ibi byemezwa n'umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima tedros adanon Ghebreyesus mu butumwa yanditse ku rubuga x rwahoze rwitwa twitter uyu muyobozi yavuze ko abakozi ba oms boherejwe kuri ibyo bitaro aribo bemeje amakuru y'ibyo bitero igisirikare cya israheli cyo cyahakanye ayo makuru kivuga ko ibyo bitero bitagize icyo byangiza kuri ibyo bitaro ku rubuga X umuyobozi wa OMS Tedros yanditse ko abo bakozi bari mu bikorwa by'ubutabazi ubwo ihema ryubatse hanze y'ibitaro ryagabwagaho ibitero bya roketi tugumaho mu burasirazuba bwo hagati guverinoma nshya ya palestine iyobowe na minisitiri w'intebe muhamed mustafa yaraye irahiye mu bayigize harimo abanyagaza irimo kandi abagore bane minisitiri w'intebe mushya uherutse gushyirwaho n'umuyobozi wa palestine mahamud abbas yavuze ko mu byo ashize imbere ari ukurangiza burundu intambara mu ntara ya gaza yavuze ko we na leta ayoboye bagiye gutegura uburyo bwo guhuza ibikorwa bya leta harimo no kwigarurira intara ya Gaza yari imaze igihe kinini iri mu maboko y'umutwe wa Hamasi kuva mu bihumbi bibiri na karindwi ubwo yahuraga na perezida Abbas mu kwezi kwa mbere minisitiri Anthony Blinken w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za Amerika yamusabye gukora impinduka mu butegetsi zigamije guhuza uduce twose twa Palestine minisitiri w'intebe Mustafa we avuga ko kongera gusana ibice byose bya palestine biri mu byihutirwa leta ayoboye ishyize imbere iyo guverinoma igizwe n'abaminisitiri makumyabiri na batatu barimo batandatu bakomoka muri gaza n'abagore bane icyakora imitwe nka hamasi n'indi igizwe n'abahezanguni yo ivuga ko itorwa rya mustafa nka minisitiri w'intebe rizarushaho gucamo ibice abanyapalestine aho kubahuza uburusiya bwasabye ikirere kubwoherereza abantu bushinja kugira uruhare mu gitero cy'iterabwoba cyagabwe mu nzu mberabyombi yakira ibitaramo cyahitanye abantu barenga ijana na mirongo itatu mu murwa mukuru moscou ku ruhande rwayo Ukraine yavuze ko ubwo busabe budafite ishingiro mu itangazo minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'uburusiya yongeye gushinja Ukraine uruhare mu gitero cyo ku itariki ya makumyabiri na kabiri z'ukwezi kwa gatatu n'ubwo umutwe wa leta ya kisilamu wigambye icyo gitero iryo tangazo rikomeza rishinja Ukraine ibindi bitero bimaze guhitana abantu ku butaka bw'uburusiya uburusiya bwavuze ko bwasabye Ukraine kubwoherereza abantu batandukanye barimo n'umuyobozi w'urwego rushinzwe umutekano mu gihugu Vasil Maliuk buvuga ko uyu mugabo yiyemereye ko yagize uruhare mu gutegura igitero ku kiraro kiri mu gace ka Crimea mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri bunamushinja gukorana n'imitwe y'iterabwoba mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika leta iyobowe n'abatalibani muri afghanistan yatangaje ko ifunze abanyamahanga batuye muri icyo gihugu ibashinja kutubahiriza amategeko y'igihugu mu bafashwe harimo abanyamerika babiri zabihula mujahid uvugira ubwo butegetsi yavuze ko bamaze kumenyesha leta zunze ubumwe za amerika ko bataye muri yombi abaturage bayo nta byinshi yarengejeho cyangwa ngo atangaze ubwenegihugu bw'abandi banyamahanga bafashwe abavandimwe b'umwe muri abo banyamerika bavuze ko umwe mu bafashwe yitwa ryan colbert ni ku nshuro ya mbere ubutegetsi muri afghanistan bwemeye ku mugaragaro ko bufunze abanyamerika corbett yatawe muri yombi mu kwezi kwa munani mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri nyuma y'umwaka abatalibani bagiye ku butegetsi umuryango we umaze iminsi usaba ubutegetsi bwa perezida joe biden gukora ibishoboka byose agataha amakuru dukesha televiziyo cnn yo muri leta zunze ubumwe za amerika avuga ko corbett mu cyumweru gishize yashoboye kuvugana kuri telefoni n'abana be batatu n'umugore we ni ku nshuro ya gatanu bari bavuganye kuva atawe muri yombi mu cyumweru gishize umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika yavuze ko leta ikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo ifunguze abanyamerika bafungiwe mu bihugu bitandukanye ku isi matthew miller yavuze ko mu biganiro bitandukanye bamaze kugirana n'abahagarariye ubutegetsi bw'abatalibani bakomeje gusaba ko barekura abo banyamerika bagataha
urakoze edi rwema mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika humvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu naho ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vewa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu minsi irindwi u rwanda ruzaba rwibuka imyaka mirongo itatu ishize habaye jenoside yakorewe abatutsi buri munsi muri iki cyumweru ijwi ry'amerika izajya ibagezaho inkuru zihariye za bamwe mu barokotse n'ukuntu biyubatse uyu munsi turakira dr marie claudine mu kamabano ikaze ku ijwi ry'amerika murakoze cyane venuste muri mirongo icyenda na kane wari ufite imyaka cumi n'ine uribuka cya gihe urokokera mu ngororero ndabyibuka cyane ndabyibuka rwose ndokokera mu ngororero ubwo bari bagiye kumwema ijosi basunitse mama bamubwira ko atari mama wanjye ko ari umuntu unoraguye ko umuryango wanjye bawumaze ariko icyo gihe mama wawe agerageza ku kurokora akuburanira avuga ati umwana wanjye ntimumwice wowe nk'umwana muto umwangavu ni iki watekerezaga icyo gihe ni iki cyari kikuri ku mutima ni iki wumvaga mutwe wawe utekereza wari umeze ute ngewe icyo numvaga umutima wanjye numvaga birangiye kubera ko bari bankorewe uruziga bafatiyeho umupanga ku ijosi naratekerezaga ngo ndapfuye birarangiye nkavuga ese nkanure ndebe umuntu ugiye gutema ijosi ryanjye cyangwa mfunga amaso bariteme shiduke bariteme ko numvaga ko birangiye bipfuye nta muntu n'umwe nigeze mbona bafata muri jenoside ngo bamurekure numvaga birangiye hanyuma kugira ngo wowe bakurekure habaye iki kuri uwo munota wa nyuma kugira ngo abantu bari bagiye kukwica ntibakwice habaye agasigane urumva twari mu ngororero mu gice cy'abakiga noneho twari turi kumwe n'ikivunge cy'abantu b'abanyenduga habaye agasigane ku rwango basanzwe bafitanye abanyenduga n'abakiga barasiganye hagati yabo abanyenduga bari bari kumwe natwe nibo banyujijeho fete none se marie claudine washoboye ute kwiyubaka nyuma y'ihahamuka bakuye muri ako kaga uri umwangavu mu rwego rwo kwiyubaka icya mbere kubera ko mbere y'uko tugera mu ngororero hari ahandi twari twaciye nabwo nari nasimbutse imirambo nikubita hasi turi kwirukanka na bwiye imana ko niramuka indokoye nzafasha imfubyi so mu kurokoka rero nakomeje umugambi wanjye wo kuvuga ko nzafasha imfubyi njya kwiga ntabwo byari byoroshye nkajya gusenga buri munsi nkasingiza imana nishimira ko yandokoye yandinze rero mu kwiyubaka nabivanje no kwiga mbivanga no gukora siporo mbivanga no gufasha abantu no kubabarira kuko naravuze ngo abanyiciye ababyeyi ko mama wanjye bamwiciye mu nkambi abanyiciye ababyeyi ntabwo banyiciye uruhu ntabwo banyiciye umutima imana niyo ifite ubwo bubasha so nisunze imana rero n'ibikorwa byiza no kugendera n'abantu beza no guharanira gukora icyiza biramfasha wageze muri amerika mu mwaka wa bibiri na gatanu uba kure y'u rwanda bigufasha gute mu nzira yo kwiyubaka kwiyubaka kubera ko ari ikintu nafashe nka resiponsabirite yanjye kuko ntabwo navuze ntabwo nshobora gupfa ngo ningera imbere y'imana nzagende mvuga ngo urabona nari imfubyi nta kintu kizima nabashije gukora njye nabifashe ku rundi rwego iyo twiga n'izi hano ibintu byerekeranye no gufasha abantu bahambutse international trauma studies kuri NYU ni porogaramu yakiriwe n'abaporofeseri bo muri NYU na Columbia University so twiga icyo gihe batwigishije ibice bitatu bitandukanye by'abantu barokotse hari urokoka akicwa n'agahinda hari igice cy'urokoka akarwana n'ubuzima akibeshaho akiteza imbere noneho hari n'ikindi gice cy'urokoka akaguruka cyane agakora ibintu bimeze nk'ibitangaza birenze agahinda yaciyemo agakoresha uwo mubabaro n'ako gahinda kugira ngo yiteze imbere afashe n'abandi nicyo gice nisanzemo narabikunze cyane ndi kubyiga noneho nkora n'ingufu nyinshi n'imbaraga fasha imfubyi nashinze umuryango witwa kukindiwo mu rwego rwo gushimira imana ko yandokoye no mu rwego rwo guhigura umuhigo nayize wo gufasha imfubyi so ibyo byose byarahuriranye mu kumfasha kwiyubaka no kumva ko ngomba kubaho nezerewe nishimye kubera ko ndiho urambwira ko wiyubatse wiyakiriye ariko ubuzima bwawe ubushingira cyane ku kibazo ufata nk'igisubizo ugira uti nk'uko ubivuga kuki ndiho kuki wibaza impamvu uriho kandi uriho kandi ushimira imana ko uriho icyo kibazo ukibariza iki
urakoze cyane iki ni ikibazo nagize nahawe n'imana akishuwari muri bibiri na gatanu ndi gukorera umushinga wo gufasha imfubyi nabwiye imana nima izina ndashaka izina rintunga agatoki aho kugira ngo nkore izina ritunga udutoki abandi ndashaka izina rintunga agatoki rimbaza responsabilite zanjye nkanjye nk'umucika ku icumu w'imfubyi kuko nkimara kuba imfubyi narabyakiriye naravuze ngo ndi imfubyi ubuzima buri mu biganza byanjye ngomba kubaho ngomba gukora ibyo ibishoboka byose nkabaho kugira ngo mama wanjye azabe fiyeri yanjye nubwo atakiri hano ku isi ariko nibuze mu ijoro ajya ndeba hasi avuga ati umukobwa wanjye arakomeye icyo gihe rero nabajije imana ngo impe izina imana imba iryo zina ku kindiho ryaje rwose ari imana irimaye ndarikunda iyo nibaza ku kindiho ushobora kwibaza ku kindiho reka kujyana mu gahinda nibyo ariko ushobora no kwibaza ku kindiho wibaza uti ni iyihe mpamvu ndiho noneho bigatuma uhitamo gufata ubuzima bugira intego nawe ukagira ibintu ukora kubera kuriho ugakora ibintu bitandukanye n'ibyo abandi wenda bakoze mbere kubera kuriho kugira ngo nawe uzasiga isi ari nziza kurusha uko wayisanze niyo mpamvu dukora imishinga itandukanye muri kukindiho dukora imishinga yo gufasha imfubyi tubarira tubarira amashuri tugakora ibiterane byo kubafasha guhangana n'ihamuka noneho dufasha n'abana b'abacika ku icumu babyawe n'abacitse ku icumu cyane cyane abakobwa basizwe n'abagabo babateye amada abo bana nabo turabafasha tukabarira za minerivare ikindi dufite poroje yo gufasha imfubyi zihangiye imirimo kubateza imbere kugira ngo nabo barusheho kwiteza imbere noneho kandi tugakora n'ubuhanzi n'indirimbo n'ibihangano bitandukanye byo gufasha umuntu kwiyubaka yiteza imbere kuko kubaho turiho noneho rero niba turiho uyu munsi tugomba kubyaza umusaruro impamvu turiho kugira ngo ejo n'ejo bundi dusige isi yacu ari nziza kurusha uko twayisanze niyo mpamvu tunababarira Dr Marie Claudine Mukamabano ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika murakoze cyane nanjye ndabashimiye muvandimwe venusi
twaratamye twirirwa mu byaha twirengagije iyaturokoye twirirwa tubuza amahoro abandi ese kuki turiho mugenzi wanjye garuka ku isoko y'amahoro ndetse n'urukundo igura ya mihigo wahize niyo mpamvu uriho ese kuki ndiho ese kuki uriho ese kuki
Ikindiko yahimbwe na Dr Marie Claudine Mukamabano washinze umuryango Kukindiho ufasha abana b'imfubyi mu Rwanda. Abagore mu majwi yabo ku ijwi ry'Amerika.
buri munsi kuwa gatanu mu kiganiro iwanyu mu ntara saa saba n'iminota makumyabiri tubagezaho ikiganiro cy'abategarugori
murakoze gutera iteka abigeme n'abapfasoni ku ijwi rya amerika
mu muryango mu iterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga
guha ijambo umugore ni ukwiteganyiriza
Ni ikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi, mu karere k'ibiyaga bigari, mu nkambi no mu bindi bihugu ku ijwi ry'Amerika. Ku mugabane wa Afurika abagore bagera kuri miliyoni eshatu n'ibihumbi magana umunani bagizweho ingaruka n'umuhango wo kugorora amabere ni umugenzi ushingiye ku mico ya kera ukorwa n'abagize umuryango bagamije gutinza igaragara ry'ibimenyetso by'ubwangavu ku bana b'abakobwa mu rwego rwo kubarinda ababakurikira bashaka kubasambanya abakurikiranira hafi ibintu bavuga ko kugorora amabere ari bumwe mu buryo bw'ihohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa kubera ko bishobora guteza uburibwe bukabije iyangirika ry'ibice byo ku mubiri uburwayi ndetse n'ihungabana mu mitekerereze ijwi ry'amerika avuganye na bamwe mu bana b'abakobwa bo muri kameruni dore icyo babivugaho Parlant de repassage des soins dans la région, dans certaines régions du Cameroun, personnellement, reka tuvuge kuri uyu mugenzo mu karere muri bimwe mu bice bya cameroon njyewe ntabwo mbyemera kubera ko bigira ingaruka nyinshi ku bana b'abakobwa kandi byanatera indwara nyinshi nka kanseri y'ibere ndetse bikaba byanagorana kubona amashereka je pense que c'est une, une, ta- une technique qui n'est pas, déjà une pratique qui n'est pas bien.
sinibwira ko ari umugenzo mwiza kuko imana mu kurema umuntu yagiye igena ibintu byose uko bizajya biba bigendanye n'igihe Déjà, iyo umuntu avutse hari igihe runaka kigera akagira ibiba ku mubiri we nta mpamvu yo kuyasubizayo kubera ko igihe runaka amabere azakura cette pratique n'est pas, n'est pas, très, n'est pas très bonne.
kugorora amabere si byiza na busa cyane ku bana b'abakobwa uko mbibona uyu mugenzi ugomba kurandurwa kubera ko umubyeyi abyara umwana we akamubona akura kuzana amabere ni igihe cy'ubwangavu kiba kigeze ni ikimenyetso ko umwana wawe yakuze atakiri mutoya Euh, bon, pour moi, cette pratique.
ku bwanjye uyu mugenzi uteje akaga cyane ku mwana w'umukobwa kandi uteza ingaruka nyinshi nka kanseri y'ibere kandi ushobora no kubuza umubyeyi konsa mu gihe yabyaye
ntekereza ko iki kintu twamaze kugikemura kubera ko sibyo na busa ugomba kureka umubiri w'umwana w'umukobwa ugakora nk'ibisanzwe Pour mettre fin à cette pratique, nous pouvons tout simplement sensibiliser.
kugira ngo uyu mugenzo uhagarare twakwigisha ababyeyi tukabereka ingaruka zibirimo ku mwana w'umukobwa tugashakisha abo bose babikora bagafatwa Il faut juste sensibiliser les parents parce que les parents aussi ont été éduqués de la sorte. Donc il faut juste dukwiye kwigisha ababyeyi kubera ko biterwa n'uko n'abariko bakuze dukwiye kubasobanurira ingaruka zabyo uyu munsi turavuga uburwayi bwa kanseri bwaterwa n'uriya mugenzo rero tugomba rwose kwigisha abaturage bakabimenya abana b'abakobwa bo muri kameruni batanga ibitekerezo ku mugenzi wo kugorora amabere n'icyakorwa ngo uyu mugenzo ucike muganga yunus habib yunus ni umuganga utanga ubuvuzi bwo kubaga mu bitaro bikuru bya maiduguri muri leta ya borno muri nigeria aratuganiriza ku bibi byo kugorora amabere n'icyakorwa mu kurengera abagirwaho ingaruka n'uyu mugenzo
mu by'ukuri ibere nk'uko tubizi ni imwe mu mvubura zigize umubiri ubusanzwe ukunze kuyasangana abagore bari mu myaka y'uburumbuke kugira ngo abafashe konsa cyangwa se n'ibindi ariko hari imwe mu migenzo gakondo mibi hirya no hino ku isi cyane cyane mu bihugu bya afurika aho usanga ibere baritsindagira cyangwa bakaritsikamira bagamije ko ritagaragara cyangwa se bagamije gutinza imikurire yaryo rero tugendeye ku gisobanuro ni uburyo bwo gutsindagira ibere ry'umukobwa ugeze mu bwangavu bigakorwa hifashishijwe ibintu byashyuhijwe cyangwa se ibintu bikomeye ngo hagabanywe imikurire y'ibere kugira ngo rizimire uko ryakabaye ubusanzwe ni abagore cyangwa ababyeyi ba nyirakuru b'abana bakora bene ibyo bakabikorera ku bangavu ni bimwe mu byitirirwa kuzamura icyizere ku mwana w'umwangavu bigatuma akorerwa ibintu nk'ibyo akenshi usanga icyizere bifitiye ari gikeya basa nk'abahawe akato muri sosiyete imyumvire yo guhezwa ndavuga guhabwa akato burundu muri sosiyete muri nigeria naho birahari tubisanga kandi mu bihugu nka togo kenya cote d'ivoire no muri cameroon muri rusange dufite hagati ya makumyabiri na mirongo itanu ku ijana by'abagore bakorerwaho uyu mugenzo wo kugorora amabere igihe bari mu bwangavu nyuma y'igihe kirekire bamwe mu baganga bavuga ko bishobora gutera ukwirema k'utunyangingo twa kanseri rero hari ingorane nyinshi mu bijyanye n'ubuvuzi mu gihe uwo mugenzo wakozwe izo ngorane tuzibona mu buryo bubiri ari bwo iz'ako kanya ndetse n'iz'igihe kirekire mu gihe biteye uburwayi ukuribwa ni ikimenyetso rusange mu buvuzi ubwo bubabare hari ubwo buba burenze urugero tukagerageza kubugabanya dutera ikinya ndetse tugatanga imiti ya antibiyotike igabanya ububabare hari n'aho bisaba kandi ko dushaka ubufasha mu by'imitekerereze mu gihe abakoreweho uyu mugenzo basabiwe ubujyanama mu by'imitekerereze icya mbere ni ubukangurambaga kandi bukorwa ku nzego zinyuranye dufite ubukangurambaga mpuzamahanga dufite ubukangurambaga ku rwego rw'igihugu ahari ikigo gishinzwe itumanaho rya politiki za leta NOA gikora ubuvugizi ku bintu nk'ibyo byose dufite kandi imiryango itegamiye kuri leta hamwe n'izindi nzego zose zibishinzwe nkibwira ko kuri izi nzego dufite ubushobozi bwo kongera ubukangurambaga bugamije kurandura imigenzo nk'iyo muganga yunuse habib uvura mu bitaro bikuru bya maiduguri muri leta ya borno muri nigeria mukomeje kumva naryo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu makuru y'imikino mu burundi ubukene buri mu makipe y'abagore y'umupira w'amaguru bushobora gutuma amwe asenyuka inkuru irambuye desire hatungimana kuri uno wa gatandatu niho igice cya kabiri cy'ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu bigeme cyatangura umugwi wa buja queens warangije igice cya mbere uri mu kibanza cya mbere udatsinzwe n'urukino na rumwe watangije neza cyane mu gutsinda mayika ibitsindo bitatu ku busa icyo gice cyatanguye hari imigwi myinshi iri mu bukene bigoye kwizera ko izogisozera nk'uko tubishikirizwa na wilson kwizera ari muri icyo gisata cy'umupira w'amaguru w'abigeme amenyesha ko buri mwaka abakinnyi bava mu burundi ku bwinshi bakajya mu bihugu bihana urube n'uburundi nk'u rwanda na tanzania kurondera ikiruta ikindi biturutse ko mu burundi basa n'abakenera ubusa wilson kwizera ati ikibazo cy'ubukene kiri mu bituma imigwi isubira inyuma cyane abandi bakagwana bashaka abayibagurira kuko imaze kuba umuzigo ukomeye kuri bo ubwo rero birumvikana ko biba bigoye ko tuvuga ngo umupira uzotera imbere mu gihe ikibazo cy'uburyo kiguma kivugwa gituma abakinnyi wumva wese ko afise icyo ashoboye abagiye nk'ubu igice cya mbere cyabonetse yuko imigwi yasubiye inyuma imigwi mu mwaka weze yari yateye ubwoba ariko biboneka yuko iri kwiragwanira kudakoroka mbere biboneka yuko ata amahirwe menshi ifite yo kuzogwa mu cyicaro cya mbere hari imigwi yagwanira ibikombe muri kino gihe biboneka ko umenga ikina yishakira kuguma mu cyicaro cya mbere muri basketball naho mu gihe mu burundi urukino rwa basketball ruri mu bibazo bikomeye kuva dinamo ikuwe mu mahiganwa ya bal kubera kutubahiriza amategeko agenga iryo higanwa abarundi baba mu bihugu bitandukanye byo ku isi bobo babandanya gukina kuri no wa gatandatu irahe mu gihugu cy'ubuholandi hari hahuriye abarundi bavuye mu bihugu bitandatu aribyo canada swiss ububirigi ubufaransa suwede n'ubuholande bwakiriye izo nkino igikombe cyatahukanywe n'abakinnyi bo mu suwise batsinze abaje bava muri canada bitakunze ko barangiza urukino kubera imvune zashikiye abakinnyi babo ni mu gihe bari bazanye abakinnyi batandatu gusa mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma umugwi wavuye mu suwise wari watsinze amicardo liege mu bubirigi yari yatwaye icyo gikombe umwaka uheze Desire Hatungimana Kigali Ijwi ry'Amerika mu rwanda mu mukino w'intoki wa basketball ikipe ya apr basketball club yatsinze reg basketball club yongera kwigarurira icyizere mbere yo kwitabira irushanwa rya basketball africa league naho umupira w'amaguru muri shampiyona y'icyiciro cya mbere amakipe akomeje guharanira kutamanuka mu cyiciro cya kabiri kigali jean claude munyandinda mu mukino w'intoki wa basketball mu cyumweru gishize kuwa gatanu mutagatifu habaye umukino w'injyana muntu mu rugamba rwa shampiyona y'icyiciro cya mbere amakipe y'ibigugu apr basketball club na reg basketball club yahuriye mu nzu y'imikino ya lise ya kigali mu rugunga mu mukino watangiye saa mbiri n'igice z'ijoro apr basketball club yari ifite impungenge kuko yari imaze icyumweru kimwe ikubiswe nabi cyane n'undi mukeba wayo ukomeye ari we patriot basketball club kuri iyi nshuro ariko nubwo urugendo rutari rworoshye jean jacques wilson shobozwa byose n'umukiza na bagenzi be ba APR Basketball Club barucyuye ubuhoro. Ikipe y'abasirikare b'u Rwanda yatsinze ikipe y'ikigo gishinzwe ingufu mu Rwanda amanota 78 kuri 75. Imitima ya bamwe mu bakunzi ba APR Basketball Club yatangiye gutuza babona ko ikipe yabo noneho itanga icyizere cyo kuzaseruka neza mu irushanwa rya BAL. Muri iyi shampiyona ya basketball ku mikino ikomeye usanga abafana ari uruvunganzoka rimwe na rimwe bakabura uko binjira kuko imyanya yo kwicaramo ari mikeya. Umuyobozi nshingwabikorwa mu ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu Rwanda Fiona Saint Cynthia Ishimwe yasobanuriye ijwi rya Amerika impamvu hatarimo kwifashishwa ikibuga cya Beka Arena i Remera.
Nk'uko mubizi ikibuga cya Beka Arena ntabwo ari ukuvuga ko kigira gusa ikibuga cya basiketi haba hari n'izindi gahunda bafite zitandukanye nk'ubu ngubu urebye kuri webusayiti ya bike arena wabona ko bafiteho izindi gahunda nyinshi zitandukanye aho muri wikendi basigaye bafite amakonseri n'ubu ngubu niko bimeze rero guhuza izo gahunda ugasanga rimwe na rimwe birimo kugorana kuko hari igihe usanga bamwe mu bateguye izo konseri cyangwa ibindi bikorwa hari igihe habaye advance bukingi mbere y'uko twebwe tuza gusaba ubuyobozi bwa bike arena ko bwaduha icyo kibuga kandi rero kubw'iyo mpamvu ntabwo byatuma imikino yose ihagarara rero abanyarwanda no kutwihanganira bakakira fasiliti ihari ariko natwe turabibona turi kureba uburyo byakosorwa muri maci za returu hamwe no mu mikino ya pureyo tunyarukiye umupira w'amaguru mu gihe hasigaye imikino itanu yonyine kuri buri kipe mbere y'uko shampiyona y'icyiciro cya mbere mu rwanda irangira amatsiko ntabwo akira yo kumenya ikipe izegukana igikombe ahubwo ikirimo kwibazwa ni amakipe abiri azamanuka agasubira mu cyiciro cya kabiri aprfc nyuma yo kunganya na muhazi united igitego kimwe kuri kimwe ejo ku cyumweru kuri stade yitiriwe Pere Nyamirambo yarushijeho gushimangira ko izisubiza ikamba rya shampiyona kugeza ubu iyi kipe y'abasirikare b'u Rwanda ifite amanota mirongo itanu n'icyenda mu mikino makumyabiri n'itanu ikaba itaratsindwa umukino n'umwe urugamba rw'ishiraniro rusigaye mu makipe arimo kurwana no kutamanuka mu cyiciro cya kabiri kuva ku ikipe ya cumi na kabiri kugeza ku ya cumi na gatandatu hano ya nyuma harimo ikinyuranyo cy'amanota ane gusa ku buryo ikipe iyo ariyo yose iri muri ayo manegeka ishobora kwisanga yacunshumutse ayo makipe ameze nk'akanyoni karitse hejuru y'uruzi ni gorira fc etenseri fc sunrise bugesera fc na etoile de l'est jean claude munyandinda ijwi ry'amerika i kigali ni hano dusoreje aya makuru mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi umuhanda wakuye umuhango umunsi mwiza mwari kumwe na veniste nshimiyimana